Oromiyaa keessatti lakkoobsi namoota dhukkuba kovid kudha sagaliin qabamaniif du'anii dabalaa akka jiru ta'u ittaana hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa ibsanii jiru. Mallattoon dhukkubicha agarsiisaa ture jijjiiramuun immoo dhukkuboota biraarraa adda baasuufiyyuu daran rakkoo uumuusaa akka dubbatan obbo Darajjeen haala yeroo ammaa lakkoobsaan ennaa ibsan akkana jedhu jaalanneetu dubbise.
Amma gabaa qabeessaatti namoota kuma soddomii lamaaf dhibba jaas kudha shan akka Oromiyaatti kan qabamee jiru. Kana keessaa immoo namoota gara dhibba sadii fi torbaatamii lamaadha kan ta'e kan inni agarsiisu egaa akka biyyaatti gara namoota kuma dhibba lamaaf soddomii lamaadha akka biyyaatti kan jiru kan keenya fudhannee ilaalle baay'inni isaa illee isaanii kan keenya jechuudha baay'inaan namooti dhibee kanaan qabaman kan inni agarsiisu kana keessaa yoo ilaalle egaa torbanoota darban kana haala duraan itti babal'ataa dhufeerra keessumaa ji'a guraan dhalaarraa kaasee garmalee keezii kun dabalaa kan dhufeera kan nutti agarsiisu jechuudha kan torbanoota lamaanii kana fudhanne keezii biyyaa kaleessaa kana yoo ilaalle kan torbanoota darbaniirraa torbee darbee akka persentii ja'an dabalee jira kan torban lamaan darbaniirra immoo fudhannee ilaalle gara persentii tokkoon sagaliin dabalee jira jechuudha. haalli itti dhibee kun dabalaa jiru guddaa jechuudha namooti du'anis akkasumas kan torbee darbee torbee kana gara persentii sagaliin dabalee jirani kan torban lamaan darbanii akka gara persentii dabalaati jechuudha kanaafuu haalli tajaajila dhibee kana oromiyaa keessatti fi akkuma biyyaatti fi garmalee sadarkaa yaaddessaarra ga'ee jira garmalee babal'ataa jira jechuudha.
Sababiin babal'achuusaa maal jettanii yaaddu?
Yeroo jalqabaa namooti dhibeen kun haaraa ta'uusaa irraa kan ka'e namoota deeggarnoo isaan godhaa turan baay'ee guddaas jechuudha. Haguuggii afaanii funyaanii fayyadamuun akka keessuma saamunaadhaan yookaan immoo kan isaa jedhii alkooliidhaan fayyadamuun mana turuudhaanis haa ta'u fageenya walirraa eeguudhaan iddoo adda addaa walgahii hawaasaa adda addaa dhaquu dhiisuudhaan namni of eeggannoon godhaa ture guddaa ture jira jalqabaa jechuudha. Hawaasuma turaa dhufeenii namooti dhibee kanaan qabamanii hiikuu yaalaa galaa turan mallattoo sun agarsiisin waan tokko sun agarsiisin gara jalqabaa galaa turan jechuudha. Galanii hiikuu yaalaa keessa gara torbee sadii torbee lamaa turanii mallattoo tokko malee ba'aa waan turaniif kun yeroo hawaasatti dabalaman dhibee kun akka inni hin jirreetti haasawuun ofumaan gorshan malee jechuun wantoota akkasii kun hin jira jechuudha. Inni warreetti poolisaaf jechuun illee tureera jechuudhaan kana warreetti mootummaa maddi kana jira malee dhibeen kun kan hin jiru kan jedhu tureera jira sanarraa ka'e haalli itti namni gaggeessitoota gara lamaan jalqabaa itti of eeggannoo godhaa ture akka dhiqachuu baata walirraa fageenya adda hawaasa baay'ee argamurraa baqachuutti ture hawaasumaan gadi bu'aa gadi bu'aa dhufe qorannoo agarsiisee finfinnee kana jimmaas gaggeessaa ture kan agarsiisu yeroo ammaa kana namooti maaskii uffatan gara persentii shanii gadiiti harka dhiqannaanis gara persentii torbaadha waliigala fageenya qaamaa eeganii deemuun gara persentii digdamaa gadi kun kan agarsiisu akka waliigalaatti maloota ittisaa dhibee kanaa dhabaniis akkuma addunyaatti kan beekaman hojiirra oolchuu dadhabuun hin jira jira tokko rakkoon isaa sana lammaffaan immoo akka biyyoota yeroo jalqabaa biyya keenya gale xaaliyaanii keessatti fi biraazil keessatti yeroo gammalee teessii kun bal'ate namooti baay'ee du'an ture jira rifaatii yeera suni gama biraatiin immoo namooti kan keenya qabaman dhaabbata fayyaa galanii kan du'an ji'oota gara waggaa jalqabaa gara kuma lamaa fi kudha lamaa kana keessa ji'oota gara shan ja'a kana deebiin badaan ture jiran guyyaatti nama tokko yeroonni hin jirre jira akka walii galaatti baay'ee lakkoofsa xiqqoo waan tureef dhibeen kun akka inni nama ajjeesuu hin dandeenyetti fudhachuudhaan of eeggannoo xiqqeessuun wantoota akkasii kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kana dhibee kun garmalee akka babal'atu shoora guddaa taphatee jechuudha.
Oromiyaa keessaa akka magaalaattis haa ta'u akka godinaatti eessatti daranii warri dhukkuba kanaan qabaman baay'atu.
Hawaasaa Arsii Jimmaa magaalota naannoo Finfinnee jiran kana keessatti kan baay'atu.
Akka dhaga'amutti amma dhukkubi koovid kudha sagal dabalaa dhufee iyyuu ogeessota fayyaa iyyuu hamma miidhuu ga'ee jedhama inni kun hin mul'ata Oromiyaa keessa.
Eeyyee nuti keessa akkuma biyyaatti ogeessoti bu'aa jiran jiru. Olaanota qabatee miidhaan ga'aa jira jechuudha. Kun egaa akkuma kana siisaa ogeessi yeroo hundumaa tajaajila hawaasaaf kennaa jiranii namoota tajaajila adda fayyaadha kan of eeggannoo gochuu yeroo dhiisan hojii dhagee irra caalaa kan saaxilamu ogeessa jechuudha. Namoota dhibee kanaan qabaman wiirtuu yaaliirra warri deeme amma danda'amutti of eeggannoo guutuu godhanii namoota tajaajilu waan ta'eef namoota wiirtuu yaalii ala jiran keessumaa dhaabbilee hospitaalota buufataalee fayyaa wiirtuu yaalii ala jiran tajaajila waliigalaa kennan baay'ee kanaan kan miidhamaa jiruu fi ogeessota keenyas kan biyyaas namoota du'an jiru jechuudha dhibee kanaan.
Dhiyeessiin maaskii wanta akkas akkasii kun jira uummataaf gahaadha.
Ee amma yeroo ammaa kana akka biyya keessatti oomishu waan jiruuf illee jalqabaa baay'ee rakkoo ture jechuudha. Biyya alaa malee biyya keessatti oomishamu ture. Ala argachuunis yeroo akkuma addunyaatti dhibee kun kan malee ol ka'e waan ta'eef ala argachuuf illee yaaddoo guddaa ture jechuudha gara jalqabaa. Amma yeroo ammaa kana garuu industirii paarkota biyya keessa jiran oomisha waan eegalaniif rakkoon nuti dhiyeessuu hin jiru jechuudha amma yeroo ammaa kana gabaa. gabaarraan argama hawaasni boosona faarmaasii muraasa guyyaadhaa kan argamu bakkee iddoo barbaadetti namni bitachuu danda'a jechuudha gatii isaa biroo jalqabatti tokkoo ishee gara shantamaan bitamaa jira yeroo ammaa kana shan hanga kudhanitti namni bitata jechuudha maaskii kan miicanis yoo ta'e kan garbiraas jechuudha sarbitaan maaskii kan jennus ta'e kan uffata adda addaa irraa hojjetaman gabaa keessatti amma baay'ee jira jechuudha rakkoon isaan jiru.
warra dhukkuba kanaan qabamee dhufu kun mallattoo isaanii duraan agarsiisaa turanii fi inni ammaa adda addummaa qabamoo sanum.
Adda addummaa guddaa qaba jaalladhu namni yeroo ammaa kana dhibeewwan biraarraa dhibee kan adda baasuun sadarkaa rakkoo ta'aa jiru jechuudha mallattoon isaa sanna jijjiiramaa dhufe mallattoo gara jalqabaa agarsiisaa ture alatti mul'achuu jalqabaa jira jechuudha fakkeenya yeroo duraanii namoonni qabaman qoonqoo keessa gochuun kan gubaa dhannaa irraa kana caccabsuuf ture yeroo ammaa kana garaa kaasaa dabalatee mallattoo biraan beekamu illee daddabalaa dhufeera jechuudha kanaaf mallattoo duraanirra jijjiiramaa dhufeera jechuudha.
Obbo Darajjee talaaliin COVID ittisu Finfinnee galeera. Namootaafis kennamaa jira. Attam Oromiyaa qaqqabeera.
Eeyyee qaqqabee jira. Dursa talaalliin ni jirre akkuma dhufeen kan dhufe naannoo jireenya lamaa rakkoo biyyaatti caalaa ta'an ogeeyyii fayyaa tajaajila guddaa kennanis haa ta'u biyyaanii dhibee kana hojjetan namoota kana wajjin saaxilamee waan ta'aniif ogeessaan bira akka kennamudha isaansee keessaa fi umuriidhaan waggaa jaatamii shan ol kan ta'an dhibeewwan dhiirtoo kan akka dhiibbaa dhiigaa dhibee sukkaaraa kaanserii kanneen kana fakkaatan namooti qaban tajaajila kana akka isaan dursa argatanidha kan murtaa'e haala kanaan akka naannoo keenyaatti ogeessa gara kuma afurtanii saddeetii kan tajaajila argateerani namoota biraa wajjin shilliin dhibee dhufee qabanitti gara kuma kudhanii kan ta'u argatanii jiru jechuudha akka waliigalaatti naannoo kuma shantamii saddeetii kan ta'u akka naannoo keenyaatti tajaajilli kun akka argatan ta'e jira jechuudha.
Egaa kana dura dhaabbachuudhaaf furmaanni maali jedha waajirri keessan?
Furmaanni egaa akkuma beekamu seektarri fayyaa akka waliigalaatti biiroo kaasee hanga gadiitti carraa argamuun hubannoo hawaasaa uumuudhaaf hojii guddaa hojjetaa turera dhugaa dubbachuuf ogeessi keenya immoo kennee lubbuu dhabuutti tajaajila kennaa jira kanarra darbee hojjetoota eksteenshinii manaa mana deemuudhaan hubannoo uumuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa ture haa ta'u malee hojii seektara fayyaa duwwaa hojjetu seerawaan akka biyyaatti ba'an malakkisa sanaa hojiirra oolchuudhaan fakkeenyaa maree waltajjii adda addaa dhaabbilee amantaa adda addaa namni akkuma duriitti hidhaa isaa ta'e dogee adda addaa akkuma duriitti namni deebi'ee dhaqaa jira jechuudha kanneen akkasii keessumaa dhaabbileen dhimmaa isaa ta'e dhaabbileen dhuunfaa tajaajila yeroo kennan haguuggii afaan funyaanii namni hin qabaanne tokko inni tajaajila kennu inni tajaajila fudhatu dhaabbata dhaquun qaba kan jedhu iddoo fulbaanaa keessaa shoorri ba'ee jira jechuudha seera kana hojiirra oolchuu dadhabuun hin jiraachudha demookiraasiin dhaabbileen tajaajila geejjibaa kennu namooti geejjibaan deeman tokko illee agoggii afaan ittiin sun uffatin akka deemuu hin qabne seerri kaa'ee jiru jechuudha. Kana kana hojiirra oolchuudhaaf qaamoleen ilaallatu hundi qindoominaan hojjechuu gaafata jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana akka biyya keenyatti qaamoleen adda addaa dangaa walii galaa poolisii komishinii poolisii wajjin ta'uudhaan seerri kun akka inni hojiirra oolchu keessumaa dhaabbilee amantaa dhaabbilee mootummaa keessatti kanneen dirqama ta'an sun akka isaan hojiirra oolanii fi guyyaa irraa poolisii gaaffaa dangaa waliin ta'uudhaan ministeerri kan kennameeraan kanarra dhaabbatee sadarkaa hundaatti qaamni sadarkaan jiru dhimma kana kan hojiirra oolchuuf hordofii gochuutu gaafata jechuudha. Kana biraatiin tajaajila biraa irratti dhiibbaa guddaa fidaa jira jechuudha. Namoota dhibee biraa qabaniif tajaajila kennuudhaaf namooti kun baay'inni isaanii irraa kan ka'e garmalee dhiibbaa ta'uu ni jira jechuudha. Asirratti hawaasi keenya ta'e qaamoleen ilaallatu dhibee kana ofirraa ittisuun kan danda'amu agoogii afaan ittiin fayyadamee harkoota saamunaadhaan yookaan kan isaa gadi qulqulleeffachuun amma danda'ametti immoo lafa namni baay'eetu dhaquu dhiisuudhaan hawaasi keenya dhibee kana tottolchuu dhiisee ofoo jechuudha jechuudha inni guddaa hundumtuu yoo waliin ta'ee maloota kana hojiirra oolchu duwwaadha namni dhuunfaan ooluu kan danda'u ani duwwaan of eeguun na oolchuu hin danda'u jechuudha walii galan jirtu waliin ta'ee dhibee kanarraa yoo maloota kana hojiirra oolchuu akka walii galaatti dhibee kana qopheessuun danda'aman hin ta'u taanaan garuu miidhaa du'aatii dhufaa jiru kun daran babal'isaa kana deemu waan ta'eef yeroo ammaa sadarkaa yaaddoo jiru kana keessaa bahuudhaaf harka wal qabannee namni hundumtuu waan jedhamu dhaga'ee ogeessa keenya dhaga'ee waan ogeessi gorsu hojiirra oolchuu qaba kan jedhan qaba jaallatu.
Obbo Darajjaa Abdannaa deebii nuuf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoon jaallamuu fi